mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muratwumvira mu burundi kuri metero kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi naho mu rwanda turi kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burengerazuba na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali banywanyi mwese mwiriwe neza nyuma y'imyaka mirongo itatu perezida cyprien ntaryamira w'uburundi yitabye imana umuryango we uvuga ko utarabona ubutabera harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi'i ayandi akavuga biriya ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ukuri kwerekeye ikorwa ry'irya ndege
umutegarugori silvana ntaryamira ni umupfasoni wa nyakwigendera perezida cyprien ntaryamira mu burundi kandi inteko ishinga amategeko yemeje uyu munsi umushinga w'itegeko rigenga amatora yawemeje n'amajwi arenga mirongo cyenda n'umunani ku ijana mu rwanda turaba turi kumwe na gloria tuyishime maze tujye gusura umurenge wa boneza ni mu cyahoze ari komine kayove ni mu burengerazuba bw'igihugu aho imiryango irenga magana abiri yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane naho mu makuru y'amahanga turukiya yafatiye ibihano isirayeri mu rwego rw'ubuhahirane kugera igihe isirayeri izatanga agahenge mu ntambara yayo yo muri gaza aya makuru n'ayandi yose rero twabateguriye ni mu kanya ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri kenya abatabazi barokoye abantu bose mirongo itanu n'umwe bari muri bisi itwara abagenzi yagushijwe n'umuvu mwinshi irimo yambuka ikiraro mu ijoro ryakeye mu majyaruguru y'igihugu uriyana itangisha karaduye inkuru
abategetsi batangaje ko iyo modoka n'ubu ikiri mu mazi ku metero mirongo itatu uvuye kuri icyo kiraro ari ndema umuyobozi w'akarere ka tana river yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ko imikuba yo muri urwo ruzi iyo modoka yaguyemwo ubu igenda igabanuka ndema yavuze kandi ko iyo nzira icyo kiraro kiriko yugawe burundu kandi ko uwuzofatwa yarenze kuri iryo tegeko azofatwa n'igipolisi igipolisi kiracarondera umudereva w'iyo modoka aregwa ko atumvirije akamo kabo yari atwaye kamusaba kudaca kuri icyo kiraro cyarengewe n'amazi igipolisi kivuga ko bamwe mu bantu bari muri iyo modoka yunguruza abantu bashoboye kuyivamo imbere y'uko yibira abandi bayiduga ko hejuru ikiri kiribira ejo ku munsi wa mbere kenya yari yaraye isohoye itangazo ryo kugabisha abantu baba mu karere ka tana river na lamu ko hashobora kuba imyuzurire inyuma y'aho urugomero rw'amazi rwo muri ako karere rusenyukiye
radiyo ijwi ry'amerika tuve muri kenya tujye muri nigeria abaganga n'abaforomo ibihumbi barimo barata igihugu cyabo bakajya kwishakira imibereho myiza mu mahanga uriyana itangisha agakomeza
ubwo bushikiranganji bwavuze ko kuva mu gihugu kw'abaganga n'abaforoma bikorwa buri mwaka bwavuze kandi ko ibindi bituma bava mu gihugu birimwo iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa imishahara mito hamwe no kuba igisata c'amagara y'abantu gisigaye cararengewe abategetsi muri nigeria bavuga ko hagati y'igitigiri c'abaganga ibihumbi cumi na bitanu na cumi na bitandatu bamaze kuva muri ico gihugu mu myaka itanu iheze igihugu ca nigeria nico ca mbere kigwiriyemwo abantu benshi muri afurika gifise abaganga ibihumbi mirongo itanu na bitanu ku banyagihugu baco imiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri benshi muri abo baganga bagwiriye mu bisagara binini binini ariko abandi bari mu bice bitandukanye vy'igihugu aho usanga hari abaganga babiri ku banyagihugu ibihumbi icumi
mukanya nababwiraga yuko turike yafatiye ibihano israel mu rwego rw'ubuhahirane kugera igihe israel izatanga agahenge mu ntambara yayo yo muri gaza uriya nitange ishaka turacyari kumwe iyo ngingo yerekeye ubwoko mirongo itanu na bune bw'ibidandazwa birimwo isima ibitoro bikoreshwa n'indege hamwe n'ibitabizo iyo ngingo ifashwe umunsi umwe inyuma y'uko israel yanse icyiyumviro cyashyikirijwe na turikiya gisaba gukoresha indege mu gukorora imfashanyo mu ntara ya gaza ibihugu bitari bike byarakoresheje ubwo buryo mu gushikiriza imfashanyo abanyagihugu bo muri gaza ni mu gihe amashyirahamwe ajejwe gutabara yatangaje ko adashobora gushikana imfashanyo zikenewe cyane mu ntara ya gaza ziciye ku butaka umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa israel israel katz yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiriza mu nkoko igihugu ca turikiya mu butumwa yashize ku rubuga x katz yavuze ko perezida wa turikiya recep tayyip erdogan yahevye inyungu mu vy'ubutunzi z'abanyagihugu biwe mu ntumbero yo gushigikira abo yavuze ko ari abicanyi b'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza inyuma y'ibiganiro vyerekeye guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yabereye i Cairo vyarimwo abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika Israel Hamas na Qatar umugwi Hamas wariko uriyumvira umugambi wari washikirijwe werekeye guhagarika ingwano urimwo ivyerekeye kurekura abagizwe imbohe mu ntara ya Gaza uwo mugambi wasaba agahengwe k'indwi zitandatu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo rero reyani itangishaka yahinduye ijwi ngo afate ijwi ry'umugabo ni fideli niyo ngabo twari duteze amatwi muri iyi nkuru rero yaturikiye yafatiye ibihano israel mu rwego rw'ubuhahirane ijwi ry'amerika amakuru mu kanya turakomereza mu biyaga bigari nk'uko mubizi ijwi ry'amerika ni no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu kuri yutube na facebook ni kuri vewa radiyo yacu aho hose mushobora kuhakurikira amakuru igihe icyo ari cyo cyose igihe arimo avuga n'igihe cyose ahoraho kandi mbibutse yuko dufite na fm nshya i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ni kuri mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi hashize imyaka mirongo itatu perezida cyprien ntaryamira w'uburundi yitabye imana aguye mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane i kanombe i kigali icyo gihe cyose muri iyi myaka mirongo itatu umupfakazi wa nyakwigendera umutegarugori silvana ntaryamira yirinze kugira icyo abivugaho ku mugaragaro none bwa mbere na mbere yaganiriye n'ijwi ry'amerika kuri telefone na mugenzi wacu diane ninahazwe amubwira bwa mbere na mbere uko yakiriye amakuru y'urupfu rw'umushingantahe wiwe
kuri uriya munsi narumvise umubabaro udasanzwe kuko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noro nk'inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe rero naraguye igihumura wari umubabaro mwiza cyane inyuma y'icyo gihe imyaka mirongo itatu heze ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu ntaho mbona iyo dosiye igeze nagiye ndakurikirana numvise byinshi harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi'i ayandi akavuga biriya ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri kwerekeye ikorwa ry'irya ndege iyo muvuga ko atanyisha umuraronka ni ukuvuga ku ruhande urwahe rw'u rwanda rw'uburundi canke amakungu hose hose cyane cyane amakungu kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye bagakora ayo matohoza bakamenya icyinshi perezida babiri ariko ntibyigeze biba irumva ikidutangaza ni uko amankete yakozwe n'abajije mu bufaransa dufate babiri iya mbere yakozwe na jije jean louis de brugere n'iyindi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na jije trevedic na pu ziri contradictoire muti ziri contradictoire Uh, contradictoire no kuvuga ko zita zituzuzanya mu kuri kwako uh, zi- zivuguruzanya hehe yego mvuga ko zidahuje ivyo vyashyizeko umwe yavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba uwundi akavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi urizina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera ntaryamira bwa madamu silvane ego cyane rwose icyizere nticyobura turizera rwose turabandanya twizera kuko kugira bivuga mu kirundi ukuri guca mu ziko ntigusha turizera rwose yuko bitebe bitebuke bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi mugabo bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona ukuri kwe- kwe- kwemewe na bose mukizera uh, he ko kuzozanana mu makungu biciye ku burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye ahariho hose ntitwovuga ngo bizova aha canke bizova hariya kuko byo nivyo muri kazoza mugabo jewe numva mfise icizere ko abo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cane turibaza ko kuzotinda kuboneka turazi abantu benshi vyabaye siwe ba mbere bishwe mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka mirongo itanu mu myaka mirongo itandatu mu myaka ijana twebwe naho tutazoba tuku- tukiriho tuguma dufise icizere kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona mugasino kugira ngo kutozanana ngaha banyene indege yari ireruye uh, nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi ntaryamira ari we mushinga ntaye wanyu baratanze indishi y'akababaro baratanze i- ico twokwita indishi ku miryango imwe imwe bavuga ko hariho abaronse n'abataronse vyifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi rya ndege uko twavyumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u rwanda yari asure nayo muri eh, kompanyi ya riyorde mu- mu- mu bwongereza hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi eh, assurance yo mu rwanda sonarwa igice c'iyo ndishi eh, cari kigenewe umukuru w'u rwanda eh, nticashikirijwe aba- umuryango wa perezida w'u rwanda eh, igihugu cy'u rwanda cashimye kuba ki- ku- ku- kuyifata ariko eh, mu nyuma twaramenye yuko eh, igice cyari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara irya ndege hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri irya ndege yoyo yatanzwe twebwe rero eh, twari twarafashe umucamanza kugira ngo azoduserukire turamuha manda hanyuma aragenda mu Rwa- mu rwanda baramuha iyo ndishi ubwo mugabo gusa a- ayi- ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na- n'igihugu indishi yari igenewe umuryango wa perezida habyarimana tuvyemera uko gushaho mu nyuma rero sonarwa iduha ivyemeza ko bamuhaye iyo ndishi duca turatahura yuko yashimye kuyinyurutsa mm. muzokora iki muzomuhebera oya ntituzumuherega ivyo vyabaye kera ntitum- ntitumuhebera twara twaragerageje ubundi buryo tuzobandanya tu- tu- turizeye rwose ubutungane ubutungane ko buzokora ku ruhande rw'uburundi naho bwoba bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni b'abahoze ari abatambukanyi b'abakuru b'igihugu Eh, jewe hariho amategeko hariho amategeko a- araba ivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyene bo nyene ubwabo ego ndasoma amategeko hanyuma nk'itegeko rishasha riharubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iryo tegeko bi- biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakunguni cyangwa akandi kazi mpuzamakungu ata- ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko nta- ntashobora kubironka kubera iyo mvo Mm. ariko ubu muri mu eh, nimba tutibeshe muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru eh, ivyo navyo hari ico biza bihindura eh, mugeranije n'aho mwahora mukorera n'ico amategeko avuga egome cyane eh, muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu umuntu aba hanze eh, naho nyene atari ah, ah, abigenewe twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri rero turacarondera turacarondera kubibaza turabe ibyo babitwerekeye madame Sylvane ntaryamira umutambukanyi w'uwahoze ari perezida w'u Burundi cyprien ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika nyakwigendera cyprien ntaryamira yari uwo mu mugambwe sahwanya forodebu n'ubu rero uyu mugambwe uracyasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abarashe indege perezida ntaryamira yari arimo ari kumwe na perezida w'u rwanda yuvenali habyarimana bamenyekane kandi bashyikirizwe ubutabera mugenzi wacu frederic nkundikije yabiganiriyeho n'umuyobozi wa forodebu patrick nkurunziza twebwe mu mugambwe sawa nyafoderu icyo turiko turakora ni ugusaba leta ko nk'umugambwe ntabyo twokwishoboza twarasiko tuguma dusaba leta ko dufasha kumenya ukuri iciye kuri leta y'u rwanda tukamenya kuko uwagandaguye nyacyubahiro perezida ntajyamira sipiriyana leta ariyo yodufasha kugira ngo ice kuri leta y'u rwanda idufashe kumenya ukuri koko muri iki gihe haze imyaka ya mirongo itatu murizeye ko eh, ivyo musaba bizoteba bikumvirwa canke mugashika ku mugambi mwishinze wo kumenya ukuri umugambi imyaka mirongo itatu iraheze ariko urumva nka- nk'umugambwe sawa nyafode ntacyo twokwishoboza kuko ni ibintu biraba igihugu ni umukuru w'igihugu yagandaguriwe agandagurirwa i- i kigali mu gihugu cy'u rwanda urumva atari leta ku yindi bavuganye ntibishoboka iyo umugambi sawa nyafode ariwo utwara igihugu kumbuye tuba twarabihejeje mugabo urumva gushika ubu tuguma dusemerera dusaba ariko ngira ngo impera n'imperuka bizokwemera Eh, inyishu muhabwa na leta y'u Burundi muri iki gihe ni nk'iyi gushika ubu nta nyishu n'imwe leta iraduha tuyiguma tuyisaba kandi tuzonanirwa n'umunsi n'umwe tuzokwamiza ko ngira mwana nakurikiye ko n'umupfasoni wa supirani ya perezida Si- supirani ntajyamira iyo yarasabye na leta nka yose yagera akurikirana kugira ngo amufashe ico kibazo bandikire ishirahamwe mpuzamakungu oni mugabo gushika ubu nta leta n'imwe irashaka kumushika ico kibazo natwe muganga rero two turamufasha rwose mbere tugiye gufashanya n'umuryango kugira ngo tugume twishuza rwose mpaka turonke inyishu ico kibazo tumenye neza na neza uwagandaguye umukuru w'igihugu sipiriyano najyamira mushirane patrick eh, nkurunziza umufasoni wa nyakwigendera cyprien ntajyamira yarateye akamo avuga ko gushika n'ubu indishi yoba yaratanzwe itaramushikira ico kibazo coco cifashe gute ego na twebwe nk'umugambi wa nyaforodebu twahora twibaza neza na neza ko tuma twibaza impamvu umuga- umuryango wa siporo najyamira perezida siporo najyamira utarashumbushwa burya na twebwe umuco neza neza twawuronse ujya munsi twari twaremesheje conference publique niho twamenya neza na neza ko hari umu- ari wo- uwo bari bashinze gukurikirana urubanza rwabo ari we yoba yaratwaye mahera yayivye imiryango itandatu naho rero nta kundi twobigenza aho nyene tuba tugira ko dusaba dusaba minsi yose leta leta niyo ifise ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana ico kibazo twumvise ko uwo muntu yoba ari ko muri kongo mu gihugu cya kongo kibanyi cya kongo naho naho nyene dusaba ko leta y'uburundi yodufasha rwose kugira ngo uwo muryango ushumbushwe mbese mbe- mbere na leta y'ubundi ishumbushwe n'umugambi usaba nyafurode kuko twabuze twese muba muzi igitigiri ca cindishi cari catanzwe kigahabwa uyo mushikirizamanza muvuga ko yanyonoye ayo mafaranga ego oya gushika ubu nta gitigiri tuzi kubera umupfasoni wa sitora na jamira nta ntiyigeze atubarira neza na neza igitigiri yatubariye gusa uko byagenzwe amahera yanyurujwe mugabo mugambi usaba nyaforodebu gushika ubu nta gitigiri cy'ayo mafaranga tuzi mu gihe leta y'uburundi itoshira mu ngiro ivy'umugambwe fode wi- wi- wifuza ikindi mubona mu mugambwe mwokora n'ikihe kugira ngo eh, ibintu bije mu buryo eka indishi iboneke eka n'abagandaguye eh, ntajyamira eh, nyakwigendera cyprien ntajyamira bakubitwa intahe mu gahanga twebwe umugambi usaba nyaforodebu nkumva gushika ubu nta kindi dushobora gukora tuzoguma dusemerera dusaba leta kandi nayo izotera ivyumva kubera umukuru w'igihugu ntarabana na forodebu gusa yari umugambi usaba nyaforodebu ariko yari umukuru w'igihugu yari umukuru w'abarundi bose tuvuga ko rero leta ntishobora kuguma iri- ira- iraba hirya idakora ico kibazo ibwiza kugifatanwe kubera n'abarundi n'uburundi bwabuze ico ni ikibazo c'uburundi n'abarundi kiraba leta y'uburundi twibaza ko kunyuza musaba nyafodero nta bindi ishobora gukora ataguma dusaba dusemerera kandi turizeye ko yaha bikunze izokunda mu kiringo gito yamaze ku butegetsi eh, nyakwigendera cyprien ntajyamira arashaka kugarukana abarundi bose ku murongo abasaba ko kwigenza neza aho bari hose ico kivugo ciwe eka n'iryo ragi ryiwe vyifashe gute mu burundi uyu munsi ego nk'uko muvuze siporo ntajyamira aguma asaba ko kugaruka icyo twokwita disipurine y'indero mu barundi bose aya masaha rero novuga ko icyo bita indero disipurine mu barundi iyo yaratitutse buri wese nta muntu atabibona ubusuma burino ni ubujenga nta muntu agisomera ikintu bita ubutunzi bw'igihugu babirirwa bariba basahura igihugu ari umukuru w'igihugu basemerera abahanura ababuza ariko baranse iyo disipurine nta n'igihari mbere je n'akarorero notanga byantangaje cyane kubona ta disipurine ikirimo iki gihugu kuko nyakwigendera perezida simon ntaryamire yabyifuza narakurikiye neza umukuru w'igihugu arabaza ati none aya masaha araza mu gisagara ca bujumbura ati naramubwiye agende gukubura kuri bata aya kuri bata mu gisagara ca bujumbura araba umucafu bo naraciye kabiri gatatu nsanga ntarabikora ushobora umukuru w'igihugu wenyine yivira mu biro aragenda hariya ku isoko ryo mu buyenzi wenyene n'abamufasha bari bari kuburira isuku cyari cyatweretse rero ko iyo disipurine rero itarahaba ariko byaradutana rero ko uwo mukuru w'igihugu cyaracaburira ataciye akurwa kubera ko urumva iyo disipurine ntayo yakurikije n'ubu rero ntayihari dufatiye rero ku buriro bwinshi hano ko n'akariro kamwe fashe kihuta tugiye kuba utunzi hoho n'akamaramaza gusiga na patrick inkuru nziza ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika patrick nkurunziza rero ni umuyobozi w'umugambwe sawanya forodebu mu burundi umugambwe wari uwa nyakwigendera perezida cyprien ntaryamira tuve mu burundi tujye mu rwanda mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza ni mu cyahoze ari komine kayove muri perefegitura ya kera ya gisenyi ni mu burengerazuba bw'igihugu ni kamwe mu duce twazimyemo imiryango myinshi muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane imibare igaragaza ko harimbutse nibura imiryango magana abiri na cumi n'ine gloria rero yagiye kuhasura nyuma y'imyaka mirongo itatu nyuma ya jenoside nyine yakorewe abatutsi ni uko areba uko byifashe umurenge wa boneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bibiri kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse nyamara abatuye muri aka gace ni abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya jenoside kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ijwi rya amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe rurangwa anselme umwe muri bane baharokotse ubu ni umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu yica umuryango akobokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana Uh, jenoside itangiye ku itariki ya karindwi saa kumi n'ebyiri za mu gitondo aha kuri santere wabonye yitwa shusho niho bakorewe inama ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bihita bitangira kuko nk'uwo munsi saa saba umugore wanjye n'umwana bapfuye igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nahangaha hapfuye abantu benshi uwo munsi hapfuye abatutsi benshi kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye urabona ni abantu benshi bapfuye noneho ugasanga naho wasigaye usigaye uri wenyine uko umwaka ugenda uza niko imbaraga zigenda ziba nkeya utagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'ubumwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye ijwi rya amerika kandi yaganiriye na rurangirwa eric utuye mu kagari ka bushaka mu mudugudu wa gaseke nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga Eh, urabona kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya kivu hanyuma eh, urabona ishyamba rya magaba abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga muri ibyo bice aho twitaga mu rukiga hanyuma kandi urabona ko nta bw'inyagamburiro dukoreza esanse tugerageza kwirwanaho bazana imbunda n'amagerenade baradutera eh, abantu benshi bara- barapfa bagenda babica umugenda nyine bariyeri naturere yitwa ikiyaga cya kivu babura aho basambira aho bahu- bahungira uyu rurangirwa kandi yadusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira ku rundi ruhande rurangwa anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya kivu gikikije aka karere ka rutsiro icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka karongi no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko jenoside ibaho abantu bavaga bagahungira ahitwaga imabanza ubwicanyi bwaberagayo noneho bagerayo bagasanga hari umutekano Bya- ubwo butero shuma byarangira bakagaruka Ah, abaha babuze aho bahungira bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe ubwo benshi nibo bagiye bagwa Eh, hari abageze ku kibuye hariya gatwaro hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya nyamunini ijwi rya amerika yaganiriye kandi na butera yusufu utuye muri aka gace yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri boneza uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru hari abirirwaga muri ako kazi nijoro igihe cyo guhunga nabwo amato yari- ababashe kugenda mbere amato yaragiye asigaye barayamennye n'umuhutu wabaga ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu hari nk'abishwe bo b'imurama bagihungishije aba- abantu ubwo byari ibintu byari bikomeye ibibazo by'ubumwe n'ubwiyunge mu murenge wa boneza kugeza na n'uyu munsi biragaragara ku ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize urugero n'umuvandimwe wa rurangirwa eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka mirongo itatu ejo bundi ejo bundi nibwo twabonye umubiri we kandi ahantu mu rusisiro eh, hatuye abaho bantu benshi batahigwaga duhamagaza n'inama ngo baduhe amakuru ntawambw- nta- ntawambwiye ngo wenda yishwe nande kandi twahoraga tu- tuvuga tuti yaguye ahangaha abantu babitubwira bacitse ku icumu ariko biratangaje kubona eh, baha- bah- barahoga bahahinga bamu n'ibi- ni- n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari ubwo ni ukuvuga ngo ba- ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi Eh, ikindi ki- cya- kiriho ha- nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura Eh, umuntu akaza ati ngewe n'igihe dufitanye isano ya bugufi undi ati n'igihe dufitanye isano ya bugufi niwe muryango wazimye naho n'abandi basigaye hakazamo amakimbirane ashingiye ku kuzungura dore niyo musoza muri nyantwari yaraburanye aburana n'umuntu bana ba murumuna we kuzungura abantu bagombaga ku- kuba bahuje ba- bava inda imwe ba- bakaba umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka rutsiro nyiransenga philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo ku bishe n'abiciwe kandi bikaboneka mu baturage bivuga ngo ah, bagombye kuba batanga ayo makuru komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya mirongo icyenda na kane ku ijana guhera mu mwaka wa bibiri na makumyabiri gloria tuyishime ijwi rya amerika
tusubire mu burundi inteko ishinga amategeko yemeje umushinga w'itegeko rigenga amatora ni inkuru y'ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi ariko turayigira ngufiya kuko tukiyitunganya turayigezwaho rero na mugenzi wacu diane ninazwe ku bashinga amateka ijana na cumi n'indwi bitavye ibikorwa ijana na cumi na batanu nibo baryemeje mu gihe babiri batigeze bagira ico barivugako bishasha biri mu nteguro y'iryo tegeko harimwo iduzwa ry'amafaranga asabwa kuwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavanywe ku miliyoni mirongo itatu ashigwa ku miliyoni ijana nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu uyu ni nawe yari yaje gusigura iyo nteguro y'itegeko uzo kwitoza mu kibanza c'umushingamateka canke umukenguzamateka nawe azobwirizwa gutanga imiliyoni zibiri mu gihe uzoba ashaka kwitoza ku rwego rwa komune we azosabwa ibihumbi amajana abiri y'amafaranga y'amarundi nayo uzoba arongoye umutumba canke quartier ntazoba arekuriwe kuba mu ndongozi z'umugambwe uwo ari we wese kuri uwo mutumba nyene ku bijanye n'imisi yo kwiyamamaza leta y'u Burundi yari yasavye yuko yovanwa ku ndwi zitatu igashigwa ku ndwi zibiri ariko nyuma yo kurimbura ino ngingo mu nama nshingamateka iyo misi yo kwiyamamaza yahavuye igumizwa ku ndwi zitatu nyene amwe mu makenga yashikirijwe n'abashingamateka bari bitabiriye ibikorwa vy'uno munsi arimwo ko amafaranga yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari menshi bamwe mu bashingamateka bakavuga ko ibi bishobora gutuma hari abakumirwa mu matora umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu we agasanga nyabuna ayo mafaranga yadugijwe azotuma ico yise akajagari kagabanuka radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse yuko umutambukanyi wa perezida cyprien haryamira bwa mbere yavuganye n'ijwi rya amerika imyaka mirongo itatu nyuma y'itahuka ry'umugabo we waguye mu ndege ya perezida juvenal habyarimana ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane i kanombe avuga rero yuko na n'ubu agitegereje ubutabera kandi n'ukuri ati uko bizagenda kose igihe cyose kizaba kirekire cyangwa kigufiya ariko ukuri kuzajya ahabona naho ku ndishyi z'ubwishingizi bw'indege yari itwaye bariya bakuru b'ibihugu babiri ati amafaranga yacu uwo twari twabishinze kuyakurikiranaho umunyamategeko yarayanyereje ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nahaye amakuru ahumurije mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu umugoroba mwiza murakarama